iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umubano hagati ya uganda n'u rwanda uragenda urushaho kuba mwiza ayo ni amagambo ya general muhozi kene rugaba yavugiye mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka mirongo ine n'umunani avutse nk'igihugu twanyuze mu bihe by'umubano mubi na kimwe mu bihugu duturanye cy'abavandimwe igihugu umubano wacu ni mwiza kandi ugiye kurushaho kuba mwiza ndabyizeye cyane impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda aimable karashira wuzaramba aravuga ko inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa commonwealth itari ikwiye kubera mu rwanda kubera ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu butubahirizwa perezida emmanuel macron w'ubufaransa yongeye gutorerwa kuyobora icyo gihugu mu gihe cy'imyaka itanu yabonye amajwi mirongo itanu n'umunani n'ibice mirongo itanu na bitanu ku ijana bo bari bahanganye marine le pen agira mirongo ine na rimwe n'ibice mirongo mirongo ine na bitanu ku ijana murumva umuseshenguzi mu bya politiki emmanuel nkunzumwami y'ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho tagize mwiriwe veniste namwe muduteze amatwi turahera ku makuru avugwa muri ikirere perezidanse ya ikirere yavuze ko umushyikiranganje wa leta z'ubumwe za amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu hamwe n'uwo kwivuna abansi bari ikiyeve ku mugwa mukuru wa ikirere ejo ku munsi w'imana rubaye urugendo rwa mbere rwo ku rwego rwo hejuru rukozwe n'abategetsi ba amerika kuva uburusiya butera ikirere haraheze amezi abiri uru rugendo rwa Anthony Blinken hamwe na Lloyd Austin rubaye mu gihe iyi ntambara yinjiye mu kwezi kwayo kwa gatatu aho abimaze guhitana baharurwa mu bihumbi hamwe n'amamiliyoni yateshejwe ingo zabo ni mu gihe kandi ikirere kirondera uko yotabara bayo bugarijwe mu gisagara ca Mariupol umuhanuzi wa perezidanse muri ikirere Oleksi Arestovich yavuze ko perezida volodimire zelenski yabonanye n'abo bategetsi ba amerika babiri ejo ku munsi w'imana nayo mu bufaransa perezida w'ubufaransa emmanuel macron yarongeye gutorwa kuzorongora ubufaransa ejo ku munsi w'imana yatsinze uwo bari bahanganye marine le pen ku majwi mirongo itanu n'umunani n'ibice bibiri ku ijana perezida macron abaye umuperezida wa mbere w'ubufaransa atsindiye manda ya kabiri mu myaka mirongo ibiri iheze tuve mu yavuga mu makungu dusimbire ku mugabane wa afurika ahavugwa ubwicanyi bw'abatari bake igisirikare cya mari gitangaza ko abasirikare bacu batandatu baguye mu bitero intagondwa zagabye ku makambi atatu mirongo ibiri nabo barakomereka itangazo ryasohowe n'intwazangabo za mari rivuga ko ikambi zatewe n'imodoka z'abakamikazi zarimwo ibi bibombe ari zo mu bisagara vya Sevare Niono hamwe na Bafo hambavu y'abahasize ubuzima n'abakomeretse indege ya kajugujugu nayo yarononekaye ahandi havugwa abafuye muri Afurika ni muri Nigeria abantu ijana na cumi nibo bamaze kumenyekana ko bafuye mu mpanuko bw'ico gihugu igihinguriro ricukura ibitoro mu buryo butemewe n'amategeko ryasha ku munsi wa gatanu nayo muri sudani abantu bashika ijana na mirongo itandatu n'umunani baraye bishwe mu mirwano yabaye hagati y'imihari yitwaje ibigwanisho idacana uwaka mu ntara ya darfur ya sudani ejo ku munsi w'imana iyi mirwano yatanguye ku munsi wa gatanu mu ntara ya crink mu burengero bwa darfur nk'uko byavuzwe na adam regar umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'impunzi n'abakuwe mu byabo muri darfur ishyirahamwe ry'abagiraneza ryigenga
urakoze aloyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika wumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi iri ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vu akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vu radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umubano hagati ya uganda n'u rwanda uragenda urushaho kuba mwiza ayo ni amagambo ya generali muhozi ken rugaba amagambo yavugiye mu birori byo kwizihiza isabukuru imyaka mirongo ine n'umunani avutse ibirori byabaye kuri iki cyumweru bikitabirwa na perezida w'u rwanda paul kagame ni ubwa mbere perezida kagame yari asuye uganda mu myaka ine ishize yabonanye na mugenzi we yoweri kaguta museveni baganira ku kibazo cyo cy'umutekano mu karere ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika iginashusi bahizi iginashusi bahizi wiriweho mwiriwe neza bwana venuse none ibyo birori byazinduye perezida w'u rwanda paul kagame byagenze bite mu by'ukuri byari ibirori bikomeye urabona ko byatangiwe no kwizihiza mu gihugu cyose mu minsi itandukanye ni ibirori navuga ko byari bimaze nk'icyumweru cyose ariko byaraye bishojwe haba ibirori bikomeye cyane ku ngoro y'umukuru w'igihugu hano mu mujyi wa entebe aho perezida museveni nawe yaje nk'umushyitsi w'imena kubyitabira ibirori byari byitabiriwe cyane n'abantu benshi cyane cyane inshuti za generali muhozi izabiganye mu mashuri za hano mu gihugu abasirikare ndetse n'abandi bo hanze y'igihugu hamwe mu birori hari hari abantu batonze ku murongo bafite amabendera y'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba muhozi agenda abamanikira ukuboko ariko byagaragaraga ko nubwo byari ibirori byo kwizihiza amavuko ya muhozi byongeye kugaragara cyane nk'ibirori nk'umuhango wa politiki kuko abantu benshi babyitabagamo bari bambaye imyenda y'umuhondo y'ibara ry'ishyaka riri ku butegetsi rya NRM kandi n'abantu benshi babyitabyemo ni abantu b'ishyaka riri ku butegetsi rya NRM ryose wa muhozi akuriye hamwe n'abategetsi bakomeye bo muri leta kuba perezida w'u Rwanda Paul Kagame yitabiriye ibyo birori Generali Muhozi Ken Rugaba yabyakiriye ate
generali muhozi yabyakiriye neza cyane nakwibutsa ko anari waruherutse kuja mu rwanda nyine muri ibi bikorwa byo kugerageza gusubiranya umubano wa uganda n'u rwanda yari anamaze n'igihe yandika ku rubuga rwe rwa twitter ko perezida kagame asigaye yita se wabo ko agiye kuza kubyitabamo rero no kuza kwe byamuhesheje ishema cyane kuko niwe wari mu bantu bagiye kumwakira ku kibuga cy'indege amuramutsa mu ndamutso ya gisirikare no kumugeza ku ngoro umukuru w'igihugu hanyuma generali muhozi ntibagiye kuvuga ku mubano wa uganda n'u rwanda ukuntu byari bimeze n'uko bimeze ubu ngubu uko niko yavuze
nk'igihugu twanyuze mu bihe by'umubano mubi na kimwe mu bihugu duturanye cy'abavandimwe igihugu cy'u rwanda mwibuke ko umupaka wafunzwe imyaka itatu kandi abantu ku mipaka barahababarira kuko nta bucuruzi bwakorwaga nta mafaranga bari bafite ariko ku birenze ibyo abantu barababara kuko batabashaga gusura imiryango yabo n'inshuti hakurya y'umupaka cyari ikibazo gikomeye ariko turashimira imana imana yakemuye icyo kibazo umubano wacu ni mwiza kandi ugiye kurushaho kuba mwiza ndabyizeye cyane general muhozi ken rugaba avuga ko umubano w'u rwanda na uganda ugenda urushaho kuba mwiza ignashuse bahizi wavugaga mu kanya y'uko perezida museveni nawe yari ari muri ibyo birori ari kumwe na mugenzi we w'u rwanda paul kagame abo bakuru b'ibihugu bombi baganiriye se wabonaga bo barebana gute nibyo koko yoweri museveni n'umufasha we jeannette museveni bari bahagaraye hanze y'ingoro bategereje ka perezida kagame aje kuza bararamukanya baramwinjiza nuko baja bicara mu cyumba cyari kibarimo bonyine perezida museveni umufasha we na perezida kagame n'undi muntu bari bari kubera abantu bakeya cyane hanyuma ibiro bya perezida wa uganda biza gusohora icyegeranyo byerekana ibyo abaperezida bombi baganiriyeho ko baganiriye cyane cyane ku mutekano w'akarere ka afurika y'uburasirazuba museveni abwira mugenzi we paul kagame ukuntu ibiganiro bigeze aho ibiganiro bigeze hagati ya leta ya kongo n'inyeshamba ze mu 23 byarimo kubera i nairobi anamubwira ko we na mugenzi we bemeranya ko ikibazo cy'umutekano muke mu karere cyane cyane muri kongo ko kigomba guhagurukirwa byivuye inyuma n'umuryango w'afurika w'iburasirazuba hanyuma perezida museveni anabwira kagame ko yabwiye mugenzi wabo muri kenya uhuru kenyatta ko ikibazo cya kongo kitagahugurukiwe vuba n'akarere ka afurika y'iburasirazuba n'umuryango ko kongo ishobora kuba nka sudani igacikamo ibice cyangwa ikabamo intambara z'ubudaca hanyuma rero niho perezida paul kagame nawe yavuze ko kongo leta ya kongo igomba guhagurukira ibiganiro ari ntawe ushyize inyuma amashaka yose n'abantu bose babifitemo uruhari kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke gikemurwe muri kariya karere kandi ko ikibazo cya kongo kigomba gukemurwa n'abanyekongo ubwabo ubwo rero ibyo nibyo bike abategetsi twamenye bashoboye kuganiraho niba hari ibindi babigezeho tutaramenya turaza kubitangaza mu makuru akurikira hari hashize imyaka irenga ine abagande batagenda uko bashaka bajya mu rwanda n'abanyarwanda bataza muri uganda uko bashaka kubera umupaka wari ufunze kuba perezida kagame yaje kubasura yaje kwizihiza isabukuru ya jenali muhozi keneruga bakagera muri icyo gihugu abagande babyakiriye gute ibinyamakuru aho ngaho i kampala byabyutse byandika iki kuri urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u rwanda urebeye hamwe benshi n'itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga bose bishimiye uruzinduko rwa perezida museveni muri iki gihugu ndetse benshi bandikaga ku mbuga zabo bamuha ikaze muri uganda bavuga ko babona umubano w'ibihugu byombi ugiye gusubira mu buryo cyane cyane ko igihugu cya uganda gifite abavandimwe abanyayuganda benshi bafite abavandimwe mu rwanda n'abanyarwanda bityo bakaba bafite abavandimwe muri uganda ariko kandi nanone ntibibagiwe kuvuga ku kimenyetso cy'uyu muhango cyo perezida kagame yitabyeho bavuga ku ruhande rwa politiki ko nubwo byari nko kwizihiza amavuko isabukuru y'amavuko ya general muhozi ngo byasaga nk'aho se yoweri museveni yashakaga kumugaragaza kumwerekana ko ari we ushobora kuzamusimbura mu bihe biri imbere iyo niyo mvugo iriho ubu ngubu mu gihugu cyose ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru ku maradiyo no ku mateleviziyo n'ahandi benshi babibonamo ko babona ko hari ikindi cyari kibyihishe inyuma uretse kwizihiza isabukuru y'amavuko ya generali muhozo ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kampala ndagushingiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze cyane umunsi mwiza namwe bwana venuste mwabyumvishe perezida w'u rwanda paul kagame arahamagarira leta ya kongo n'abo bashyamiranye kurangiriza ibibazo mu biganiro ibiganiro bihuje abanyekongo ubwabo kuva ku wa gatandatu w'icyumweru gishize i nairobi muri kenya hari intumwa za leta ndetse n'iz'imitwe irwana na leta mu burasirazuba bwa kongo imishyikirano ivugwa ko yadindijwe n'iyubura ry'imirwano yakozwe n'umutwe wa M23 ku murongo wa telefone uri kumwe umusesenguzi mu bya politiki akaba n'impuguke mu by'amategeko cedric muyoboke ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze kudutumira ku ijwi ry'amerika venise nshimiyimana none imitwe ihuriye i nairobi magingo ya muri ibi biganiro biteganyijwe ni iyihe uko dukomeza gukurikiranira hafi ibibera nairobi imitwe iri iriya nairobi mu biganiro byemejwe n'abakuru b'ibihugu byo mu buseruko bwa afurika ni imitwe myinshi itandukanye harimo ba mayimayi batandukanye bo muri sud kivu mayimayi kijangara mayimayi bandi ba rene n'abandi benshi batandukanye abo ngabo nibo twashoboye kumenya ko bagezeyo ndetse urebye no muri nord kivu harimo abatandukanye baje nabo barimo ba afctm apclc app kabidon bazarucuru n'abandi benshi batandukanye abo nibo bashoboye kugerayo hakaba nanone n'abandi bahagarariye M23 bari bayobowe n'uwitwa Runiga ariko bikavugwa yuko abari bayobowe n'abisimwa aribo batashoboye basohowe ku wa gatandatu ushize mu nama kubera imirwano yubuye kandi mu ntara ya ya kivu y'amajyaruguru abo ngabo nibo bantu bashoboye guhurira aho ngaho muri iyo inisiyative twebwe dushobora kuvuga ko ari nziza mu gihe yaba ikozwe bivuye ku mutima kandi igakora mu buryo bashyira muri za agenda zabo cyangwa se muri za kaye de shanje zabo bakaba bashyizemo ibintu nanone byumvikana bitarimo amananiza none ni ibiki biteganijwe kuganirwaho n'iyo mitwe ndetse na leta ya kongo ibiteganijwe kuganira ngira ngo ukurikije uko bavuze ni uko bagomba kumvikana bagashyira intwaro hasi iyo mitwe yose igashyira intwaro hasi kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu urebye nanone iyi mitwe nayo ubwo nayo ntipfa kugaruka gutyo iragira nanone ibyo ishyira mu makaye deshari zabo uretse ko bamwe ibyo basanze bavuga barwanira ari ibintu bitumvikana iyo ureba nka ba mayimayi usanga bavuga ibintu bitandukanye nk'abamayimayi yo muri sud kivu usanga bavuga ibintu bitandukanye hari abitwaza ngo abanyamurenge bikureho ririya zina ry'abanyamurenge bitwa abanyarwanda abandi bakavuga ngo komini iveho ugasanga icyo ni ikintu kidashoboka kitoja muri kaye de sharije cyane cyane ndetse hari n'abamayimayi bamwe usanga bakora kibandi ugasanga baratera abaturage ariko ntibarwanya leta ubwayo ariko umuntu akaba yibaza icyo bashyira muri kaye de sharije yabo ubungubu ntawacumva noneho mu kindi bavuze ni ku mitwe y'iminyamahanga urasanga baravuze ngo bazashyira intwaro hasi ngo hanyuma ngo basubire mu bihugu byabo njye nkumva icyo ngicyo atari ko bakagomba ahubwo bakavuze ko imitwe y'iminyamahanga nka za edf nka za redetabara n'izindi zakagombye kuraswa nta kindi ariko iyo ubona leta ku ruhande rwa leta baravuga ngo iyi ni mizangarde bahaye imitwe yose bumvikane kugira ngo bashyire intwaro hasi baje mu biganiro bashaka kwinjira muri leta mu gisirikare bakinjiremo abandi bashaka gusubira mu buzima busanzwe bagende bakurikize inzira ya pddrcs ari cyo kigo cy'igihugu gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro Cedric Muyoboke mu mwaka wa bibiri n'icyenda hariya i Nairobi nyirizina hasinyiwe amasezerano hagati ya leta ya Kongo n'uriya mutwe wa M23 ayo masezerano ateganya iki mbese azongera asubirweho bizagenda gute mu buryo bwumvikana kuko iyo wumva ariya masezerano yo ku itariki mirongo ibiri na zitatu mu kwezi kwa cyenda bibiri n'icyenda ngira ngo M23 yari yarasabye M23 ni abarwanyi bari bari mu mutwe wa CNDP bari barasabye mu bintu bitandukanye ibyo nibuka ngira ngo bari baravuze ko impunzi zabo ziri mu bihugu by'ibibanyi nk'u Rwanda Uganda n'ahandi zitaha ariko ngira ngo icyo kintu sinzi impamvu bagishyizemo ntawabujije impunzi gutaha ikindi bari baravuze ndabona gusubizwa mu ngabo bagasubizwamo n'amapete bari bafite icyo kikaremerera leta yose isenguye nsanga nimba bavuze ngo bazagaruke mu ngabo za leta bafite amapete bayihaye ugasanga na mayimayi nivuga gutyo nayo izazana yinjire mu ngabo igumana amapete bihaye n'abandi n'abandi bakatakatanga bari higira urabizi ko imitwe mu gihugu ari myinshi icyo gihe ngira ngo biremerera leta aho hari kuvuga ngo uguze abo bantu bafite izo za ideoloji zitandukanye n'amapeti atandukanye itekera icyo gisirikare cyaba gihuriwemo n'abo bantu ikindi bari baravuze ngo ni uguhagararirwa mu nzego cyane cyane mu nzego za provensi uzi kuko muri congo provensi bagira executive cyangwa se nyobozi igizwe na guverineri na guverinoma provensiale hakaba n'inteko nshinga amategeko ku rwego rwa provensi baravuga ngo bazahagararirwa ariko iyo usomye itegeko nshinga ibivuga neza riravuga yuko mu guforoma guverinoma provensiale bagira representativite regionale y'abagize ako karere kandi ngira ngo niko bigenda sinza nibaza ibindi wenda ntabazi byaba biri muri iyo byaba biri muri ayo masezerano ariko ibyo nibyo nabashije kumenya kandi nibyo bavuga ibyo nkumva ari ibintu bimwe ku by'ingabo bitumvikana ariko ibindi byo ni ibintu biteganywa n'itegeko nshinga nk'uko nari mbibabwiye cedric muyoboke impuguke mu by'amategeko n'umusesenguzi wa politiki uri kinshasa muri repubulika ya demokarasi ya kongo ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza murakoze venise nshimiyimana
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda aimable karasira uzaramba aravuga ko inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa commonwealth itari ikwiye kubera mu rwanda kubera ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu butubahirizwa ibyo abivuze nyuma y'isubikwa ry'urubanza rwe n'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge i kigali hari ku nshuro ya mbere agiye gutangira kuburana urubanza rwe mu mizi ubushinjacyaha bumurega ibyaha byo guhakana no guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane karashira arabihakana byose akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki i kigali ndi ku murongo wa telefoni umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa eric bagira ubusa wiriweho uriho neza venuse nshimimana none aimable karasira uzaramba yakiriye ate isubikwa ry'urubanza rwe umwanditsi mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge agitangaza ko imanza zose zari zihari zigomba gusubikwa karasira yabaye nk'uguye mu kantu atangira gutuma abahisi na bagenzi ngo bagende bamuvugire ko bamenye ko afunzwe nabi we na bagenzi be barimo umunyamakuru cyuma hasani diedone umunyapolitiki kayumba christophe ndetse na rashidi abuduru ndetse n'undi munyamakuru deonese nsengimana avuga ko mu magambo yambwiye yavuze ko bafungiwe ahantu yise mu mwobo avuga ko rero mu yandi magambo ku bwe iriya nama mpuzamahanga izahuza ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza ariyo cogamu cyangwa se commonwealth itagombye kubera mu rwanda avuga ko ari igihugu kitagendera cyangwa kitubahiriza amahame y'uburenganzira bwa muntu ku bw'akarasira rero iyo nama yagombye gusubikwa niko nakubwira mu buryo yakiriye iryo subika rubanza ry'urubanza rwe ariko se ni iyihe mpamvu nyamukuru yatumye urwo rubanza rusubikwa umwanditsi mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ntiyasobanuye byinshi ahubwo yavuze ko imanza hafi ya zose yazimuriye mu kwezi kwa karindwi ku itariki cumi n'eshatu uretse urwa karasira rwimuriwe imbere ho gato nabwo nyuma y'ukwezi uhereye umunsi ku itariki ya makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa gatanu yavuze ko umucamanza wagombye kuba aziburanisha adahari eric bagira ubusa watwibutsa muri make uwo aimable karasira uwo ari we n'icyatumye afungwa bwana aimable karasira uzaramba ku isonga ni umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko yahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u rwanda yigisha mu ishuri ry'ikoranabuhanga cyangwa se ICT nyuma rero yaje gushinga umuyoboro wa YouTube yise ukuri mbona ariko yagiye atangariza amagambo akomeye harimo uburyo avuga ko ashize amanga avuga ko ababyeyi be umuryango we wishwe n'abari abarwanyi b'inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u rwanda akavuga ko muri rusange jenoside mu byo bamurega avuga ko yatewe n'ihanurwa ry'indege ya perezida juvenali habyarimana mu byaha bine rero aregwa araregwa guhakana no guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane akaregwa kubiba amacakubiri no kudasobanura inkomoko y'umutungo iyo nkomoko y'umutungo ni amafaranga bamusanganye kuri konte ndetse n'ayo bamusanganye mu rugo n'ayo bamusanganye yari abitse kuri telefone mu buryo bwa mobayiro mani ariko karasira we akavuga ko ibyaha aregwa ari bishingiye ku nyungu za politiki ndibuka yigeze gutangariza radiyo ijwi ry'amerika akoresheje telefone ya gereza avuga ko ari mu mfungwa za politiki ategereje kuzafungurwa mu buryo bwa politiki nakubutsa ko rero yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe erike bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza ndagushimiye nanjye venuse nshimimana kandi nawe ugira umunsi mwiza n'akazi keza perezida w'ubufaransa emmanuel macron yongeye gutorwa kuyobora icyo gihugu mu gihe cy'imyaka itanu yabonye amajwi mirongo itanu n'umunani n'ibice mirongo itanu na bitanu ku ijana uwo bari bahanganye marine le pen agira mirongo ine na rimwe n'ibice mirongo ine na bitanu ku ijana nubwo macron yongeye gutorwa bamwe mu bamutoye babikoze kubera ko bagombaga kubuza ishyaka rishyira imbere inyungu z'ubufaransa n'abafaransa rya marine le pen gutsinda emmanuel nkunzumwami umuseshenguzi mu bya politiki n'ubukungu atuye mu mujyi wa amiens mu bufaransa aratubwira uko ugutsinda kwa perezida macron kwakiriwe mu by'ukuri ntabwo benshi batangajwe n'uko yongeye gutorwa kubera ko kuva dutoye bwa mbere itariki ya cumi z'ukwezi kwa kane turimo akaza kujya imbere y'abakandida bose bari hamwe byatweretse ko uko yaba kose kubera ko uwamwungirije ari marine le pen kandi marine le pen akaba ahagarariye ishyaka abafaransa benshi batinya cyangwa abahanga byari biteganijwe ku byaba ku byaba kose mako yazatsinda tugeze kuri turu ya kabiri ahubwo ikibazo cyari gihari ni ukumenya niba ashobora gutsinda afite amajwi menshi yegera mirongo itandatu ku ijana cyangwa mirongo itandatu n'andi ku ijana nk'uko yabibonye mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi cyangwa se yagera munsi ya mirongo itanu n'atanu tuvuge noneho bikerekana ko abatoye marine le pen nabo mu gihugu ari benshi koko ariko nk'uko wari ubivuze kuba marine le pen yatowe n'abafaransa barenga miliyoni cumi n'eshatu ni abantu benshi yagize amajwi menshi uhereye ku yo yari yagize mu matora aheruka perezida makuru azakora ate mu ijambo rye yavuze iki azabigenza ate kugira ngo abo bafaransa batamutoye n'abamutoye bose ashobore kubahuriza hamwe nawe ejo nimugoroba macron bamuhaye ijambo kugira ngo asobanure cyangwa se avuge ukabona iryo tora rye yavuze ko nawe yumva ko abantu benshi bamutoye batamutoreye ko bamukunda ahubwo bamutoreye kugira ngo marine le pen adatorwa noneho wavuga ko ari hafi ibice nk'amajwi batandatu cyangwa se umunani ku ijana yiyongeyeho ku yari yateganijwe ni ukuvuga ko itora rya mbere rirangiye abenshi bakoze ibyo bita porojegisiyo kuri turu ya kabiri nanjye narabikoze kimwe n'abandi bashakashatsi inaha noneho tukabona ko ashobora kuzabona mirongo itanu n'abiri cyangwa se mirongo itanu na rimwe ku ijana noneho marine le pen akaza kuba mirongo ine n'umunani mirongo ine n'icyenda ku ijana ubwo hagati aho ngaho rero ahantu yashobora kugira ubwoba yaratekerezaga ati mu bantu batatuye muri turu ya mbere bashobora gutura muri turu ya kabiri kandi bakaza bakoresha kugira ngo makoro atsindwe abo nibo bashobora gutuma niya mirongo ine n'umunani n'icyenda ya marine le pen iba mirongo itanu na rimwe cyangwa mirongo itanu n'abiri ku ijana ubwo nibwo bwari aho ngaho perezida makuru azitwara te mu migenderanire y'ubufaransa n'afurika tuzi ibibazo igihugu cye gifitanye n'igihugu cya mari urwo ni urugero hari ibibazo bari bafitanye na Algeria bazabirangiza bate ndetse na tunisiya afurika azayiha uwuhe mwanya muri gahunda ye y'ubutegetsi muri iyi manda nshya ibyo nawe yarabyumvise emmanuel macron hari ikibazo cya cya kudeta zabaye muri afurika habanye cad haza mari haza gine haza burkina faso ibihugu byose ubufaransa bafitemo ibyicaro bikomeye kandi ntibyabuje ko kudeta zibaho ariko kubera ko kugeza ubu ngubu twese tuzi ko ubufaransa iyo bukoze porogaramu inoze politiki yo hanze bayikora kugira ngo bafate imyungu zabo ntabwo igihugu icyo ari cyo cyose byaba ubufaransa byaba ubudage byaba amerika se nabyo niyo byaba n'abashinwa cyangwa se n'abarusiya ntabwo bajya muri afurika kugira ngo abanyafurika bamererwe neza naho bo biyamura ibyo bari bafite babibahe ahubwo bagenda bashaka ibyakongera ubukungu bwabo mu bihugu byabo babikuye muri afurika ibyo rero nibyo abanyafurika benshi batangiye gukangukira bakabona ko macron yakomeje ya politiki y'abafaransa yo kujya kwihereza ubukungu bw'abanyafurika bagahasigira utuntu dukeya bagatwara bagatwara byinshi icyo kibazo kirahari macron kubera ko amaze igihe babimusubiramo kandi babimusobanurira ko ibyo bizatuma abanyafurika barakara cyane kurushaho kandi bikazatuma imibanire y'ubufaransa n'abanyafurika iba mibi muri iyi manda agiye gutangira ndibwira ko azagomba guhindura uburyo akora n'abanyafurika kugira ngo atangire kubumva atangire kwemera ko niba abanyafurika badashaka ko ingabo z'abafaransa ziba mu bufaransa ziba muri afurika bashobora kuzimura bakazijyana ahandi ariko bakazana amahoro mu bihugu bya afurika emmanuel nkunzumwami umuseshinguzi mu bya politiki n'ubukungu ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza
murakoze ahantu dusoreje aya makuru hamwe na mukuberi ya baro wamfashe ukabagezaho mbashimire mwese kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi uwambuwe n'uwazi ntatingata mugire umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana